iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ibandanye gusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane tanga ishaka tubibutsa ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira no kuri site yacu ya interineti aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikaze mu biganiro byo kuri ino saha mu burundi umukenyezi arashobora gufata ingingo zo gutegura uko yotandukanya imbyaro n'intumbero y'ubuzima bwiwe abana cane cane b'abigeme nabo bakiga neza mu mashuri
uyu ni umushikiranganji wa leta pascal barandagiye mu nkuru tubashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu turabafitiye kandi n'inkuru yerekeye porogaramu nshasha mu rwanda yiswe sobanuza inkiko mugume ku maradiyo yanyu ibiharuro by'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi batera bitera bigabanuka mu burundi bishyikirizwa n'ubujejwe imigambi mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho igwirirana ry'abantu finuwap mu burundi mu gihe igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'indwi hari umunsi mpuzamakungu wagenewe abantu inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanijwe n'abanywanyi bayo mu burundi tuyishyikirizwa na mugenzi wacu hatungimana desire mu rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane habaye ihwaniro mpuzamakungu ikayiro muri misiri icifuzo ni uko atamukenyezi yoba agihitanwa n'imbanyi ariko aribaruka umufasoni yoranda magonyagi ajejwe imigambi mu ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho igwirirana ry'abantu ku isi asanga mu burundi harabaye intambwe murabye nk'abakenyezi bapfa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu urabye mu mwaka uheze tugeze ku bakenyezi amajana atatu na mirongo itatu na bane aho ni intambwe nininya mugabo twebwe ico dushaka yuko dushikako cane cane ni yuko atamukenyezi yoba agipfa ahitanywe n'imbanyi kandi washobora kumukingira uwo mukenyezi ajejwe imigambi muri ishami rya oni finiwap avuga ko kimwe mu vyofasha kugira izo mpfu z'abakenyezi bibaruka zigabanuke n'igwizwa ry'ibikoresho vyo kwa muganga n'amavuriro aho iwacu hafi umukenyezi umwe kuri bane bapfa mu gihugu ku mwaka ahitanwa no kuvirirana ikindi naco ni ivuduka ry'umurindi w'amaraso canke naho ivyo bita kugira imigera ama infection mbere na malariya irimo n'ibihitana abakenyezi izo ntamba mitwa zikorera ko hamwe namwe bw'abamenyesha amakuru mugashobora kubwira abene gihugu nizihe zikunda guhitana abakenyezi mwebwe kinini ni ukuja kwa muganga hama natwe dufatanije n'abandi ugukarisha ubwenge bw'abo baganga kubaha ibikoresho kugira ngo bwa bumenyi baronka bashobore kubishikako leta y'uburundi ibicishije ku mushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu ishikiriza ko ihanganye n'igwirirana ry'abantu ribonekeza ko riri ku murindi udasanzwe naho hari vyinshi vyakozwe mu guhimiriza ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu pascal barandagiye avuga ko akiragahaze haraciye kandi imyaka mirongo ibiri n'itanu umukenyezi yibaruka abana barenga indwi ubu bakaba bageze kuri batanu naho ivyo bitigira ibisa n'ibihumuriza intambwe iracari ndende niko mu burundi umukenyezi arashobora gufata ingingo zo gutegura uko yotandukanya imvyaro n'intumbero y'ubuzima bwiwe abana cane cane b'abigeme nabo bakiga neza mu mashuri ari nayo abategurira akazoza keza bakaronka akazi kabereye gutyo bakiteza imbere kandi bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu n'isi yose ariko haguma hibonekeza ibigenda birahindagurika cyane cyane ku ntara ku ntara mu mugambi birondoka ku rugero mu burundi aho hamwe hamwe uwo mugambi batanawijukira kubera ingo zitandukanye zimwe zimwe muri izo n'izi uburyo butandukanye bwo kwirinda gusama imbanyi budakwiye mu bitaro byose ibihuha bijanye n'uburyo butandukanye bwo kuvyara ku rugero amadini amwe amwe asa n'ayagwanya canke adategera kumwe uwo mugambi na leta ikiyago mu miryango atako cifashe iyo hageze kuganira ibijanye n'irondoka leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu imenyesha ko igiye gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu manama mpuzamakungu bijanye n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu umushikiranganje Pascal Barandagiye arashimira ishami rya ONU FINUAP ridahengeshanya gufasha Uburundi ivyo Burundi bwiyemeje igihe c'inama y'abashikiranganji bajejwe ivyigirana ry'abantu yabereye Accra mu kwezi kwa gitugutu 2018 ndashimiye cyane cyane bimwe by'imvamutima bishyira mu mpuzamakungu riraba ivyerekeye igwirirana ry'abantu ryo ribicishije ku buserukizi bwaryo hano mu burundi ridahengeshanya gufata mu mugongo leta y'uburundi haba mu by'ubuhinga canke mu by'uburyo bw'amafaranga ishami rya ONU FINUAP ryitaho igwirirana ry'abantu mu Burundi yifuza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu atamukenyezi n'umwe yoba agihitanwa n'imbanyi ariko aribaruka bishikirizwa na richmond tiemoko ahagarariye iryo shyirahamwe mu burundi
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radijwi ry'amerika abanyeshuri cumi n'umwe bo ku ishuri ryisumbuye ry'ahitwa nyamugerera muri komine musigati intara ya bubanza barirukanywe burundu kubera bafise imbanyi abavyeyi basaba ko bohabwa amahirwe yo gusubira mu ishure bakarangiza umwaka na rijya wari hafi guhera ishyirahamwe acpdh ryitaho agateka k'abana n'akazina muntu rifata rifata iyo ngingo nk'iyihohotera rigasaba ko ifutwa rigasaba ifutwa hagafatwa abateye inda abo bana ubuyobozi bw'ishuri bwo bwemera ko bwemeza ko ibihano bwafashe byisunga amategeko y'indero mu mashure inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza abo bana b'abakobwa bose biga ku ishuri rya komine ya musigati y'inyamugerera mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ababyeyi n'abahanira agateka k'abana mu ntara ya bubanza bamenyesha ko bagerageje kuvugana muri iki kiringo cyose n'abayobozi b'ishure hamwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine no ku rwego rw'intara kugira ngo abo bigeme basubizwe mu ishure ariko atacavuyemwo Sac Mathieu umukuru w'ishyirahamwe CPDH ryita agateka kazina muntu rikibanda cyane cyane ugateka k'abana wabona kwigihana abana b'abigeme bahanishijwe agahotoro abivuga afatiye ku byari byashikirijwe n'umushikiranganji w'indero asanzwe n'abanyene n'umuvyeyi ku bibazo by'abanyeshuri batwara imbanyi zitifujwe je nibaza yuko ingingo zafashwe n'iryo shure ko ari ingingo z'agahotoro ko ari ingingo uh, bafashe batabanje kwiyumvira neza ndibuka yuko no mu minsi iheze uh, umushikiranganji w'amashure yari yafashe ingingo ko atamwana w'umwigeme uh, azosubira kwiga igihe azoba yatwaye inda mugabo mu nyuma iryo tegeko abantu barahagurutse abarundi barahagurutse baravuga bati ibyo bintu ntibyokunda ubwo bushikiranganji burisubira ko buremera ko iyo ngingo bayihagaritse mugabo naho bayihagaritse twebwe twagumanye amakenga tuvuga yuko ingingo naho ihagaraye ari ibyo ku munwa gusa tutabonye urwandiko rubyemeza yaba umuhungu cyangwa yaba umwigeme bose bafise uburenganzira amahirwe angana yo kuja ku ishuri birababaje kubona rero izo ngingo zibandanya zifatwa kandi nibaza ko saho ibubanza honyine biriko biravugwa rero tukavuga tuti iyo ngingo barakwiye kuyihagurukira bakayisubirako imbere yo kwisubirwako umukuru wa Ambassadeur Pederation asanga abatera inda abana b'abanyeshure bari bakwiye guhagurukirwa n'ubutungane aho kwihutira kwirukana abahuye n'ibibazo bene abo bantu bakora ivyo vyaha kuri abo bana b'abigeme kenshi usanga ari abo banyeshure nyene bigana abandi usanga ari abo bigisha nyene babigisha abayobozi b'amashure canke ugasanga ni umukozi wa leta mu bisata bitandukanye Eh, canke ari umupolisi canke ari umusirikare ibintu nk'ivyo iyo abo bana bagize ingorane kenshi abo bantu babibakoreye usanga atana kimwe bobo binona ni abantu usanga bafise igihagararo kenshi ugasanga bashaka kumera nk'abari hejuru y'amategeko rero ugasanga kubafata kubahana biriko biratera ikibazo nuko tusaba ko abantu bakoreye amabi abo bana b'abigeme gushika naho birukanwa ku mashure abajejwe ubutungane bategerezwa gukora uko bishoboka byose kugira ngo abo bantu bafatwe babazwe bishyure imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byabandanya uko uko tubibona umuntu agakora icyaha akabandanya yidegembya rero icyo kintu twibaza ko by'ukuri abajeje ubutungane muri kino gihugu buhagarara bagahagararira ubutungane eh, kugira ngo bene ivyo vyaha eh, iyo vyakozwe ababikoze bahanwe eh, hakurikije amategeko Emmanuel Ndagisaba mugenduzi muhanuzi muyobozi bw'indero muri komine ya Musigati na Ben Ndiho kubgayo muyobozi w'ishure rya komine rya Nyamugerera basigura ko ingingo bafashe yishimikiza amategeko agenga indero n'inyigisho mu gihugu banemeza ko bamaze gutanga urutonde rw'abantu bikekwa kuba barakoze ayo mabi yo gushashuza ku nguvu abo bana b'abigeme mugabo bakongera ko ko bose bakuye meza barahunga igipolisi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka vyose kugira ngo bahagarikwe bashengezwe imbere y'ubutungane Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika urakoze cyane iroje kuri iyo nkuru kuva itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi kw'indwi ubuyobozi bwa sentare mu rwanda buzotanguza umugambi wiswe sobanuza inkiko urwego rw'ubutungane mu rwanda buvuga ko iyo porogaramu izofasha abanyagihugu gusubirishamo imanza zirimwo akarengane eh, batas- batagombye kuva aho bari ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi urwego rw'ubutabera mu rwanda ruvuga ko iyi gahunda nimara gutangira nta muturage uzongera kujyana ikibazo cye cy'akarengane ku rwego rw'umuvunyi atabanje kwitabaza urukiko rwisumbuye ku rwamuciriye urubanza abashyizeho iyi gahunda bemeza ko ije kugabanya ingendo abaturage bakoraga baje gutanga ibibazo byabo by'akarengane ku rwego rw'umuvunyi i kigali nason karungi umuyobozi ushinzwe ishami ry'ikoranabuhanga mu rukiko rw'ikirenga niwe wabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kane intego yacu ni ukugabanya umubare w'abaturage basiragira ku nkiko niba uri- uri rusizi cyangwa se uri ahandi hantu ukaba wahuye n'imikorere mibi ku rukiko ntibigufate umwanya na taransiporo yo kuza ku rukiko rw'ikirenga kubibwira inspeksiyo ahubwo ujye muri ino sisiteme yasobanuza inkiko wandikire inspeksiyo ubabwire akarengane wahuye nako cyangwa se i- ibyo utishimiye mu migendekere y'urubanza rwawe cyangwa se ibyo utishimiye muri serivisi y'urukiko iwata- wahawe n'urukiko ugaragaze n'urukiko urwo ari rwo ugaragaze na nimero y'urubanza niba ari ngombwa noneho inspeksiyo batangire kubikurikirana bitabaye ngombwa kuza hano ikindi kintu cy'ingenzi ino sisiteme iha abaturage ni uko ibahereza uburyo bwo gukurikirana ikibazo cyabo iyo watanze ikibazo ah, muri muri ino sisiteme yasobanuza inkiko otomatikari ihita iguha nimero y'ikibazo cyawe noneho bikazakorohera kugikurikirana mu gihe cyashize umuturage wabaga atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko kandi inzira zo kujurira zararangiye yahitaga yerekeza inzira yo kujya gutakambira urwego rw'umuvunyi ngo arebe ko urubanza rwe rwabasha gusubirishwamo itegeko rishya ryatowe umwaka ushize riteganya inzira nshya umuturage warenganijwe mu rubanza yakwifashisha ngo abanze kurenganurwa mutabazi arisoni ni umuvugizi w'inkiko mu rwanda ariko amategeko mashya avuga ko iyo wumvise ko cyangwa ubonye ko hari akarengane mu rubanza rwawe kuri iyi nshuro ntabwo uhita ujya ku muvunyi ubu ngubu utakambira cyangwa utanga ikibazo cyawe cyangwa ikirego cyawe kuri perezida w'urukiko rusumbye urwafashe icyemezo Ay- agashya kajemo ni ukuvuga ko ubwo perezida w'urukiko rwisumbuye rusumbye ku rwafashe icyemezo asuzuma icyo ki- uru rubanza akareba niba mu by'ukuri harimo akarengane iyo asanze harimo akarengane ko yababwiraga ubwo abyohereza perezida w'urukiko rw'ikirenga perezida w'urukiko rw'ikirenga nawe akabisuzuma akazafata umwanzuro w'urukiko rwazasubiramo uru rubanza ku mpamvu z'akarengane ariko iyo perezida w'urukiko eh, rwisumbuye nawe asanze nta karengane karimo ntabwo birangirira aho ngaho ubwo aho ngaho niho ufata inzira ugahita ujya ku muvunyi izo ni inzira zagiye zibaho kugira ngo mu by'ukuri hatabaho kurengana kw'abaturage iyi gahunda yasobanuza inkiko ntabwo ije gusimbura gahunda isanzwe isaba umuturage utishimiye imikirize y'urubanza rwe kurujururira mu gihe bikiri mu burenganzira bwe ariko mu gihe urubanza rwarangije inzira zose z'ubujurire kandi umuturage asangamo akarengane azajya yifashishije uburyo bwasobanuza inkiko yandikira urukiko rusumba urwamuburanishije ku rwego rwa mbere imanza zisabirwa gusubirwamo kuko zajemo akarengane ntizigomba kurenza igihe kingana n'ukwezi zimaze gucibwa iyi gahunda nimara gutangizwa mu cyumweru gitaha nta muturage uzongera gusubira ku rwego rw'umuvunyi yaba ajyanyeho ikibazo cya ruswa yaba agiye kuvuga ko mu rubanza rwe ruri mu rukiko abonamo akarengane cyangwa agiye gusaba gusubirishamo urubanza byose bizajya birangirana n'iyi gahunda yasobanuza inkiko umuturage ufite aho ahuriye n'urubanza umuhagarariye mu mategeko cyangwa umugenzuzi w'inkiko nibo bonyine basabwa gusaba ko urubanza rwasubirwamo kuko bakeka ko rurimo akarengane iyi gahunda ije yiyongera ku yindi yatangijwe yo gutanga ibirego hifashishijwe ikoranabuhanga kuva gahunda yo gutanga ikirego hifashishijwe ikoranabuhanga yatangira nta muturage n'umwe ukijyana ikirego ku rukiko atabinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asomta kuri iyo nkuru nyuma y'imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushyiraho akarere k'uruja n'uruza atantambanyi mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitanu yarashyitswe ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ivyo bikaba vyatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika yatanguzwa icese ako karere ku munsi w'imana urangiye mu gihugu ca niger mu kanya gaheze mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na emmanuel nkingurutse yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji akaba yaranabaye umusitanteri mu burundi uh, ari kigali mu rwanda na pierre claver nsengiyumva akurikiranira uh, hafi ivyerekeye politike kandi akaba yaranonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari bujumbura mu burundi batangura bavuga ku kungene babona ingingo yo gushiraho isoko risanzwe isoko risanzwe mu karere ka afurika dutangure dutega amatwi emmanuel nkingurutse
iyo ngingo yo gutanguza aka karere k'urudandazwa muri afurika ni ingingo nziza cyane ni ingingo nanone yari yaratevye gushika kuko ni ingingo zizotuma afurika n'abanyafurika batera imbere bagahava bakaronga ubutunzi bwisumburije bakaronga ubuvuzi bushasha bakaronka n'imishahara isumbirije mbere ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ziroroshe ibitandazwa bikarengana hanyuma akaboneka mbere n'uburyo bundi bwo kongereza umwimbu kuko nibyaba kuko bitegekanijwe hatekanijwe yuko ibitandazwa hamwe n'ibindi byitwa amaserivisi imbera kantambanyi n'abantu bo nyine bagahava bagatembera bagira urujya n'uruza atakibabuze icyo gihe rero ahantu hose hashobora kuba urutandazwa cyangwa ubutunzi bashobora kugenda bakabikorerayo bagateza imbere ibyo bihugu kandi rero muri icyo gihe bateza imbere ibihugu kubera imyenda gushusha muri afurika hose na ibihugu byose nabyo bikabumva na abanyafurika bose baterera imbere ku bwanyu ni kuko byafashe igihe kingana uko kugira ako karere kajeho ni kuko katabaye mu bihe by'imbere yaho kuko ibyafashe igihe
byafashe igihe kubera kuko urabona hariho ibintu bita burya ntimushobora kugira ubwisanzure bwo kwidegenza mu byerekeye ibyerekeye ibintu byafite mudafite uburenganzira ni ngombwa ko uburenganzira urabona ibintu byitwa bya demokarasi byariko biratera imbere ibyiyumviro bya demokarasi bijyana liberite ibintu bita liberite bijyana na liberite dandesanze ngo abanyafurika ikindi kiba kabiri n'aho hose hatari ibyo bintu bya liberite ariko muri rusange muri afurika batangiye kubyumva iyo babyumvise babona yuko ukwidegenza muri bintu bya demokarasi bitajyanye n'ubutunzi ntacyo bivuze ikindi bigira kabiri ni uko hatangiye kuba umutima umwe ariko afurika ikwiye kwifata ikigira ikiteza imbere ntibande kurindira ibiva hanze ibiva hanze ya afurika bo nyine bakabanza bakabona yuko abantu bafashe afurika ni kontina itunze ikinyarwanda gitunze cyane kirimo isoko rinini kirimo ubutunzi bwinshi bw'isi bwo munsi y'isi biriya bita bitare n'agataka ni byinshi cyane icyo gihe rero bashobora kubishyira hamwe bakumvikana bakaza bakabona ko bateye imbere bagumye bateye imbere ngo basabe inzira y'amerika n'ahandi muri aziya kandi nabo bashobora kubyikorera nibyo nibaza ko uyu mutima waje uri kuratera imbere cyane mu banyafurika aricyo gituma ngira ngo
yego murakoze muri make nawe Pierre Clavense ngiyumva iyo ngingo yo gutanga icesa ako karere k'uruja n'uruza atantambamye ku rwego rwa afurika mu bijyanye n'ubudandaje muyonaga
ni intambwe ikomeye cyane kumbure mu gihe tuvuga nyine ko hariho bamwe bamwe babona ko ari inyishu iyo bari yarasebye bamwe bamwe ngomba kuvuga nk'abo ubukunzi bo bwifashe neza mu bihugu byabo mugabo hariho n'abandi baba bavuga bati nk'uku ko ibihugu bimwe bimwe bitagira imihora iseruka ku mabahari cyangwa bashobora usanga buganiye hagati y'ibihugu byinshi abo bashobora kuvuga ko coba ari nk'ikintu kizabafasha kugira ngo gushobora kuba desankarave hanyuma bagashobora ari ibyo bafise bashobora hanze cyangwa ari ibyo kwinjira iwabo bikaza ngira ku biciro gito iyo ni nibaza ko ari cyo cya mbere umuntu yovuga cyumva ko ibihugu byose uko ari mirongo hafi byasinye ni mirongo itanu na bine asigaye kimwe ni eritire ariko hariho n'ibindi ngira kumbure umuntu aza kubivuga mu nyuma biba bijyanye n'ibitegerezwa kuba kugira ngo by'ukuri inyungu iboneke bashobore no kuvugana ingene cyane cyane iyo ngingo yafashwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ishobora kugera ku bahinga nabo bakagira icyo badoshikiriza kugira ngo by'ukuri mu byerekeye guhanahana ibintu mu byerekeye kwiga intambamizi nini zikomeye reka turaza kuzihiza ko turazihiza ko yego turaza kubiza ko ibyo bibazo turaza kubiza ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite bonaventure uratwumva bona bumva uhamagaye uri he
mperere ngaha mu burundi urafise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza ni akabazo mbaza yego ku bijyanye n'uwo mugambi wo kugira ngo habe ukorohereza imipaka mu gushishaho ibidandaza n'ibindi turabona ngo hariho intambamyi mu gihe ibihugu byose bidafise umutekano kumwe byo muri afurika rero ntitubona yuko ingene bishobora gukunda mu gihe ibihugu bidafite umutekano ahubwo nk'abakuru b'ibihugu bamaze bakajya hamwe bakaraba ingene bagakorera hamwe kugira ngo umutekano ukunze ku mbibe wubahirizwe hanyuma hakaca habaho n'ingene hojyaho isoko imwe rusange kugira ngo ibihugu bize birashorera hamwe niho byoroha hamwe n'ikijyanye n'amakori kuko usabora usanga ibihugu bidatoza amakori kumwe hari ibihugu usanga bifite amakori ari hejuru cyane kurusha ibindi rero aho aho nyine hobaho kubahiriza mu gutanga amakori kugira ngo habeho guhanahana ibidandazwa bimeze neza riba iterambere ryiza muri afurika murakoze murakoze cyane mwo mwishyura Emmanuel
yego ibyo birumvikana iyo hariho amakimbirane hagati y'ibihugu cyangwa mbere no mu bihugu indani ibyo birumvikana imigambi y'iterambere ariko rero hajya naho kubona yuko hari isoko rimwe n'uburyo ibyo bihugu birinda gusa ko abanyagihugu b'ibyo bihugu bagaragaye baba abanyagihugu bagaragaye erega reka twikebuke twebwe turiko tuja mu bintu bitatugirira akamaro abandi bariko baratera imbere baradesize reka twikebuke turabe nyena turangize ingorane zo hasi hantu natwe duhave dufasha abandi mu iterambere hanyuma no muri ibi bintu amasoko n'ibyo birajaho by'amahoro ibihugu bikiri bitandatu n'ibintu biba bisamawe mugabo iryo shyirahamwe ry'umuryango wa afurika ry'igihugu cy'agihugu basanzwe bafite uburyo izo ngorane bashaka umuti kugira ngo haze amahoro n'umutekano bagire n'ibyo byo gutera imbere icyo rero icyo rero kiri mu mananiza y'isoko rusange bagomba kubaka hanyuma amananiza y'icyo n'icyo kirakwereka Pierre Claver Nsengiyumva kuri icyo kibazo cya Bonaventure aravuze ko ikibazo nyamukuru ni bimwe twagomba kuza ko mu ntambamyi mu nzitizi ikibazo cy'umutekano kigikomeye cyane muri Afurika muhavuga iki
iyo icavuze ni kuri ni impungenge yumvikana kandi nibaza ko abo banyacubahiro bahuriyeyo bashobora kuba bategekanya nk'ibindi bikorwa byihuta cyane bizoba kugira ngo bagice hirya no hino icyo kibazo kuko hariho wewe aravuze iby'intambara mugabo cyane cyane two nakwisungura cyane inkomoko z'izo ntambara mbega ziva kuki kuko hariho mbere n'izifatiye cyane cyane ku mutungo ibihugu bimwe bimwe bifise mugabo bitagira uburenganzira bwo gushobora gukora gukorera kugira ngo bishobore kuzana inyungu kuri byo aho rero nibaza ko afurika ngira nk'umugabane ari wowe urimo intambara zikomeye cyane cyane mbere n'izihuza ibihugu hagati muri byo icyo bita amagera interine ni ukuvuga ko boraba mu muce wa mbere cyokorwa kugira ngo habeho nk'umwumvikano woba kuri afurika yose ingana ibihugu bikwiye kubana mu mahoro bidaterana cyangwa iyo habaye intambara hagati y'ibyo bihugu kuraba ingene habaho nk'amakomisiyo y'amaho agejwe kuraba ibyo atari cyo kimwe gusa nabijya twumva nko muri ishyirahamwe rya afurika aho ubumwe bwa afurika bufise umugwi ubiraba mugabo bitabuza ko haguma hariho uruhagarara n'iryane ikindi nacyo nibaza ko ingaruka mbi cyane cyane ziva kuri izo ntambara zibonekeza rwose mu butunzi aho nk'ibihugu biraba nk'igihugu nka congo cyari igihugu cyifashe cyobaye mbere n'imoteri yotuma aka karere kose si muri za afurika yo hagati gusa no mu buseruko mugabo mbere afurika nzima mugabo ugasanga kubera ko atanze inzego zikomeye zikomeye zishinze imizi zoba zikoreraho bafise ugasanga baravogerwa cyangwa bo nyine ntibashobora kugira ingene bitunganya bimwe bihagije kugira ngo bashobore kukwatira cyangwa gutuma abandi bantu bajya iwabo ngo bakorane cyane ibyo bafite tubandanye abandi rero nibaza ko ari ari ibibazo bikomeye intambara ni mbi noneho bibaye ari nko ku karere k'umugabane wose nibaza ko ari ikibazo cyo kwicarira cyane kugira ngo ibyo basinye bize by'ukuri bije mu ngiro kandi bitanga inyungu reka tubandanye ku mirongo ya telefone moyize ari ku murongo uratwumva amayiza yego ndi kubumva neza uhamagaye uri he ubundi muhanga mu rwanda ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ni urebye ni icyumviro nanjye nyine ni igitekerezo mfiteho kuko ni kinini cyane habaye inama mu rwanda ibihugu byinshi intumbero bari bafite ni nziza cyane ariko nanone ikintu mba ndi kubona nta na hamwe byagera bitewe n'imbogamizi nyine bagenzi bandi bari bari kuvuga nk'urugero bari bari kuvuga ikibazo cy'umutekano niyo ntambamyi ya mbere nabona iya kabiri navuga yuko wenda hari ikibazo cy'uko n'ibihugu ubwabyo byiyemeje gushyira hamwe ntabwo bihuje ubukungu ntabwo bihuje imico ndetse na rimwe ntabwo biri kugenda bivuga rumwe na rumwe
aho ni naduheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashima imwe mwese mwaduteze amatwi ndashimiye fasilike beho yamfashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka tubabararike mubandanye kumviriza ibiganiro byacu n'amakuru kuri site yacu ya interineti aderese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu murakoze